ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kuri facebook youtube instagram na twitter kuri arobas voa radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com muri studio ya karindwi lobs ku buhanga bw'ibyuma ntajyataha ku bugenzuzi bwa gahunda naho njye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma mu mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi zo mu rwanda no mu burundi ni ikiganiro muri sanga ku masaha rero atandukanye bitewe n'igihugu abantu barimo hano i washington dc muri sitidiyo z'ijwi ry'amerika ni isaa yine za mu gitondo ariko abatwumvira hirya no hino ku isi haba kuri wayeshatu radiyo yacu voa akadomu komu haba no ku bundi buryo mudukurikira mwese mwese turabaha ikaze muri iki kiganiro muri sanga icy'uyu munsi rero mukabaza muti turaganira ku ki u rwanda n'uburundi ni ibihugu byanyuze mu mateka y'ubwicanyi bushingiye ku moko mu bihe bitandukanye mu myaka yashize mu rwanda ku isonga y'ububwicanyi hari jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mu burundi ho ubu haracyari impaka zigamije gusuzuma niba ubwicanyi bwabaye hagati y'amoko y'abatuye icyo gihugu bwakwitwa jenoside ibi byose bigatuma abavukira muri ibi bihugu n'ababikomokamo basanga amateka mabi bagomba guharanira kwirinda kuzasubiramo nyamara mu myaka irenga mirongo itandatu ishize uruhererekane rw'aya mateka nirwo ruranga ibi bihugu ni gute rero byakwigisha urubyiruko ndabara urubyiruko rutuye muri ibyo bihugu ni gute aya mateka byakwigisha urubyiruko rutuye muri ibi bihugu muri iki gihe n'ikizaza kwirinda kuzagwa mu kaga nk'ako mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira n'umwanditsi w'ibitabo claver irakoze muri uku kwezi arasohora igitabo gishya yise transmitting memories in rwanda from a survivor parent to the next generation ihererekanywa ry'amateka mu rwanda hagati y'umubyeyi warokotse jenoside n'abamukomokaho ugenekereje mu cyongereza bwana claver irakoze ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze jeffrey
ye ndagushimye rero cyane ko watuboneye umwanya mu buryo butunguranye ukaba wemeye kutuganiriza ku byerekeye iki gitabo uteganya gusohora ndetse wenda turaza no kuvuga ku bindi wagiye usohora tuboneye umwanya mu buryo butunguranye rwose reka nongere mbigushimire kandi nongera nkubwira ngo ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane kunyakira nanjye nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro
ye reka duhere ku nyota yo kwandika wenda tutaravuga n'iki gitabo nyirizina uteganya gusohora bundi inyota yo kwandika ibitabo kuri claver irakoze yaturutse he yatangiye ite
murakoze cyane eh, inyota yo kwandika ibitabo navuga ko eh, yaje iva ku kazi nkora ah, umunsi ku wundi ndi umukozi ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi mu ishami ry'ubushakashatsi akaba ari ishami natangiriyemo Ah, byaba bitangaje gatoya mvuze ko eh, mu kwiga kwanjye nize ibijyanye n'ikoranabuhanga hanyuma nza gukora kuri urwo rwibutso ndi umukozi n'ubundi ushinzwe iby'ikoranabuhanga ariko ah, mu ishami ryari rigu- riri gukora ibijyanye n'ishingiramateka haba inyandiko haba amajwi n'amashusho haba ubushakashatsi ubushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi ibyo rero nkaba mbimaremo imyaka irenga icumi nkavuga yuko ari akazi kari gatumbereye cyane ku ikoranabuhanga ariko uko imyaka yagiye ishira nisanze ndi mu gukora cyane cyane noneho ku bijyanye no kwandika haba kwandika mm, bijyanye n'akazi ariko noneho ndetse no kwandika kugira ngo abadukurikira abakenera ibyo dukora babashe kubigeraho navuga rero yuko muri ako kazi ari naho havuye inyota yo kugira ngo ntangi- ntangire noneho kwandika amateka yihariye eh, cyane cyane agaruka ku buzima bwanjye ariko n'ubuzima rusange bw'igihugu Ah, inyota ya kabiri kandi ikaba yaraje eh, bijyanye n'ubuzima nari ndimo maze kuba umubyeyi nifuje gutangira kunyuza ah, umurage w'amateka nifuza gutanga ku muryango wanjye n'igihugu muri rusange binyuze mu nyandiko kuko icyanditse kiraramba icyanditse kigera kuri benshi numva ari uko nabisobanura Mm. mu kanya turajya kuri iki gitabo ugiye gusohora muri uku kwezi ariko eh, buriya iki kiganiro muri sanga ubundi aba ari icy'abanywanyi b'ijwi rya amerika hari rero eh, ibyo twari twashyize ku rubuga rwacu rwa facebook tubaza eh, tuti ni gute ibi byakwigisha urubyiruko rwo mu bihugu by'u rwanda n'uburundi muri iki gihe n'ikizaza kwirinda kuzagwa mu kaga nkako ni ikibazo twagiye tubaza hari abashaka kukubaza ibibazo hari abashaka gutanga ibitekerezo none rero nunyemerera uko tugenda duhana ijambo tuganira turagenda tunakira abanywanyi b'ijwi rya amerika duhereye kuri idirisa bakungu ikaze mu kiganiro muri sanga
nitwa idirisa batumumiriye hano mu kigali mu cyaro
Ah, zamura ijwi egera kuri telefoni idirisa egera kuri telefoni turakumvira kure rwose
Eh, murakoze cyane Mm.
ni ukuvuga ngo mbaje kubashimira abavandimwe mwashimiye ni byiza cyane kuvuga ngo hari utubazo dukeya namubazaga kandi muha kuraje akomereze aho ngaho ni- n'impano ye akomeze ayizamure dukeneye ibyo bitabo natwe urubyiruko tubi- tubisome tubisome Tubi- tubi- n'urugero natanga ni uko tugomba kubumbakira dushaka ko twa ibyo bitabo twa- twabinoza neza bigere kuri benshi kubera bizagirira akamaro urubyiruko igihugu hazaza bityo na myibariza bwaryo bitabo biba biri mu kinyarwanda cyangwa muri- muri- mu ndimi mpuzamahanga nongera nkamubaza ngo biri mu kinyarwanda cyangwa biri mu- mu ndimi z'impuzamahanga nkongera mubaza ngo mu rwanda twabasha ku- kubibona gute ibyo bitabo byatugeraho gute birahagana he aduhe aho twabisanga twese abanyarwanda kubera natwe turashaka kubisoma tubimenye
Eh, urakoze idirisa reka dusabe irankunda abe yihanganye gato hanyuma umutumirwa abanze asubize ikibazo cyawe bwana irakoze Eh, murakoze murakoze cyane
bwana irakoze Ah, yego arakoze cyane ibitabo byanjye bibiri byombi kimwe das chandism ikindi gishya transmitting memories in rwanda ni ibitabo biri mu cyongereza Mm.
ah, ku mpamvu ebyiri z'ingenzi icya mbere ni uko muri uku kwandika aya mateka um, harimo no kugira ngo agere ku batari abanyarwanda babashe kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda Ah, cyane cyane ko tubona ko hari umurindi w'abapfobya bakanahakana abenshi bakaba biganje mu bihugu by'i burayi na amerika aho urwo rurimi rw'icyongereza nanditsemo rushobora kumvikana icya kabiri ni uko iteka umwanditsi iyo yandika haba hari urugendo anyuramo urugendo rero nafashe bwa mbere nanditse mu cyongereza ariko nkizeza abadukurikiye yuko ibi bitabo byombi vuba biza kugera no mu kinyarwanda ndetse no mu zindi ndimi kugira ngo ibivugwamo bigere kuri benshi bashoboka namumara impungenge rero hanyuma aho biboneka mu rwanda biraboneka mu nzu zicuruza ibitabo zitandukanye ibyo bitabo byombi agezeyo yabibona
urakoze cyane reka noneho twakire twihuse na didier irankunda ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze
ego ni ikibazo gitekerezo nyarutse
hari mfite ikibazo ku kijyanye n'ibyo bitabo y'uko hoba hari nka site ya interinete twose turabikura ko nk'abantu duherereye i burundu
reka umutumirwa gusubize
murakoze cyane kugeza ubu igitabo gishya taransimitini memorizi mu rwanda nicyo gishobora kuboneka hifashishijwe ikoranabuhanga rya interineti ndaza gushyira linki kuri posite y'iki kiganiro ku buryo abantu bashobora kukibona ariko hari n'uburyo bwo kuba ababyifuza bari muri aka karere bashobora kubisaba banyuze ku nzu isohora ibitabo twakoranye yitwa imajini w'i rwanda hanyuma ibyo bitabo bikabasha kubageraho ni ibintu bishobora gufata iminsi itarenze icyumweru
ye urakoze cyane bwana claver irakoze urumva ko abanywanyi b'ijwi rya amerika batangiye kwitabira gushaka iki gitabo ndatekereza yuko bagifitiye inyota cyane ariko se dusubire ku bikubiye muri iki gitabo iki gitabo gishya ugiye gusohora wasogongeza abanywanyi b'ijwi rya amerika ibikubiyemo muri rusange twabivuze tusa nk'ababinyura hejuru ariko usa nk'utubwira mu ncamake ibikubiyemo
ni igitabo gikubiyemo ubuhamya bwanjye nk'uwari umwana mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yabaga nari mfite imyaka cumi n'umwe gusa hanyuma nkavuga ubuzima bw'umuryango wanjye mbere y'icyo gihe mu gihe cya jenoside ndetse na nyuma yaho kugeza uyu munsi aho mfite imyaka mirongo ine nkaba narabaye umubyeyi nkaba narubatse umuryango ariko ibyo nkabikora cyangwa nkabigeraho ntafite ba babyeyi nakwita inkingi za mwamba mu buzima bw'umuntu ngo bamfashe muri urwo rugendo nkagaruka cyane rero kuri urwo rugendo rusaba kurera generasiyo nshyashya nyamara twebwe tutararezwe n'ababyeyi bacu kuko igihe cyo gukorana nabo tukamenya ubwenge jenoside yabatwaye nkagaruka rero cyane cyane kuri ayo mateka ariko nkabirebera no mu buryo bugari bwo kwibaza ngo abari abana icyo gihe bangana nanjye uyu munsi ari bo bari kurera u rwanda rw'ejo yaba uwarokotse jenoside yaba uwari mu muryango w'abayikoraga yaba utari mu rwanda abo bari abana uyu munsi bakaba ari ababyeyi uru rugendo barurimo bati bijyanye n'ayo mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ese umurage w'amateka duhererekanya n'abo turi kurera uyu munsi uhagaze ute mu gitabo rero nibyo nibandaho ariko nkagaruka cyane cyane ku kijyanye no kuba uyu murage w'amateka ukwiye kuganirwa ukwiye guhererekanywa hagati y'ababyeyi n'abana cyane cyane tugamije kubasobanurira ububi bw'ayo mateka tubasobanurira ko jenoside ari ikintu cyateguwe kigashyirwa mu bikorwa bityo bakwiye kwirinda icyatuma ayo mateka mabi yongera kubaho bijyanye rero na gahunda abanyarwanda cyangwa se u rwanda rurimo rwo kwiyubaka birumvikana ko kureba muri ayo mateka yatambutse tugakuramo amasomo bikwiye ariko bizagerwaho gute mu gihe umuryango utabihaye imbaraga umuryango mvuga ni hamwe aba bana uru rubyiruko rubarizwa nibyo nagarutse rero muri icyo gitabo hanyuma nkagaruka no ku mbogamizi zihari bijyanye n'igice cy'ubushakashatsi nifashishije ubushakashatsi nakoze mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri akaba ari ubushakashatsi nakoranye n'uwo twandikanye eh, witwa eh, caroline williamson sinaro bwari ubushakashatsi bwibazaga cyangwa se bwarebaga niba koko mu muryango eh, amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda n'amateka muri rusange igihugu cyanyuzemo aganirwa tukibaza tuti niba aganirwa aganirwa ku kihe kigero aganirwa ate hanyuma ibyo biza gutuma tubona imbogamizi ababyeyi bafite imbogamizi ziri mu muryango Ah, bituma rero muri iki gitabo uko natangaga urugendo ngewe ndi kunyuramo nk'umubyeyi nanagaruka ku cyakorwa kugira ngo ababyeyi baterwe eh, imbaraga bungurwe ubumenyi kugira ngo iki kintu cyo guhererekanya umurage w'amateka ah, kibe kimwe mu byashingirwaho mu kubaka u rwanda ruzira jenoside Mm.
mu magambo make ndumva ari aho n'abamenyeye I- yego reka dusubire ku mirongo ya telefoni hari abantu babiri hari ishimwe fabrice hari na joseph nduwimana Eh, nduwimana araba twihanganiye duhere kuri fabrice ikaze mu kiganiro muri sanga Yego. murakoze murakoze ndabumva yego ikibazo cyangwa igitekerezo wihuse
yego uwo mubyeyi icyo gitabo yanditse ni ingirakamaro ni cyiza Mm.
ariko hari icyo twebwe tu nk'abantu nka generasiyo wenda iri kuzaho ubu ngubu wenda twirinda iby'amateka y'abandi yego nabyo ni meza kuyiga kuko atuma tumenya ibyiza cyangwa tukamenya ibibi by'abanje ariko tukamenya n'uko twitwara icyo byo mbona rero icyo ntanga ni igitekerezo n'inyunganizi kuri icyo gitabo cyiwe icyo mbona ni uko umuntu umuntu aho uko yakagombye kubaho uko ariho uwo ari we wese ntabwo ibyo bi- biriya bintu byabayeho by'indorerwamo y'amoko yo kuvuga ngo uyu ni runaka uyu ni runaka byakagombye gucika tukajya nkajya mpura na mugenzi wanjye nkamubona ko ari umuntu nkanjye ntavuze ngo uyu ni iki uyu ni iki nkamubona ko ari umuntu nkanjye icyo nicyo cyakagombye ibyo rero byakagombye kwigishirizwa kwigishirizwa ku gutya ababyeyi tukayi- tukigisha abana aho kugira ngo tubigishirize iby'amacakubiri tukajya ubigisha gukunda mugenzi wawe ukajya umubwira ati umwana jya ukunda mugenzi wawe ntumubonemo ko ari iki ntumubonemo ko ari iki ahubwo umubonemo ko ari umuntu nkawe
claver wumvise ibyo fabrice avuze
fabrice agomba kuba ahubwo yarasomye igitabo kuko ndumva inama atanga arizo nagarutseho ntabwo iki gitabo kije kwigisha amoko n'amacakubiri ahubwo kije kwerekana uburyo ayo moko n'amacakubiri yigishijwe bigasenya igihugu Eh, mu kucyubaka rero tukaba tugomba kumenya ayo mateka kugira ngo hato urubyiruko rutayabayemo rutazisanga rukora ibijya gusa n'ibyasenya igihugu hanyuma nakunze ko avuze ati abantu bakigishwa gukundana kubana mu mahoro hatabayeho kureberwa mu ndorerwamo z'amoko Ah, ntekereza yuko ah, ahubwo wagira ngo yamfashije kwandika imirongo iri muri iki gitabo kuko ibyo nabyo mbigarukaho ariko ni ibintu bidasaba kurenzaho no gupfukirana amateka igihugu cyanyuzemo kubera yuko iyo utayamenye ntumenya gukora ibitandukanye nabyo ndumva ariko namusubiza fabrice wumvise ibyo claver akubwiye
yego namwumvise murakoze cyane uranyuzwe
Eh, ndanyuzwe rwose njye nagikunze icyo gitabo nuko aho ndi ntabasha kukibona ariko ngewe uko nki- nacyumvise Mm.
uko nacyumvise numvise gihura n'ibitekerezo nanjye mfite kuko njyewe ntabwo ni- ese nibona ni icyo kintu cy'indorerwamo kumva ngo runaka ni iki njye nkubonamo ko uri umuntu nkanjye kandi ikindi abana banjye bagomba gukura mbasoza yuko abagomba gukunda mugenzi we atitaye ngo runaka ni iki uyu ni umuzungu uyu ni umwirabura uyu ni ubu bwoko no agomba kumva ko umuntu ari nk'undi
Ye, shimwe fabrice rero urakoze cyane ukomeze kugira umunsi mwiza
yego urakoze namwe ndabashimye cyane joseph nduwimana ikaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo rero mfise ikintu mbanije kuramutsa abatobe ariko baratwumviriza bose nta ndamutsa n'uwo mutumire mwadutumiriye
arakumva igitekerezo re eh, igitekerezo mfise ku by'ukuri ikintu cyerekeye icy'amoko hagati yo mu rwanda no kimwe n'iwacu mu burundi
abatubanjirije ku by'ukuri barabyitwayemo nabi na cyane cyane abategetsi jeni badaye ko byari hanini hanini ku bantu bari bajejwe gukora ibyo nyine kuko urabye ukugena bari gukangura imbaga z'abo bantu barabari abajejwe gutwara ibihugu nibo bari babifitemo uburenganzira uruhara cyane rero ikintu dusaba nk'abahanse ubu turi mu guharuka bw'iki gihe ni uko abategetsi ku by'ukuri bishyira mu bantu jenshimira cyane cyane abategetsi Burundi kuko ibintu by'ubwoko tubona biriko birarangira biraranduka ku by'ukuri twosaba ko hoja mu ngufu kugira ngo birandukanwe n'imizi duhuye na mwene wacu turamukanye ntabwo ko ntangi abantu twibanire mu mahoro kandi uravye nk'abanyarwanda bavuga ururimi rumwe mu burundi tuvuga ururimi rumwe kugira rero ngo tutahura uyu n'uyu kiretse ibyo byo kurabira abantu ngo kanaka ni muremure ngo kanaka ni mugufi iyo mico irakwiye gucika mu burundi haba abakangurambaga by'ukuri amaleta yacu abishiremo ingufu abantu twibanire mu mahoro murakoze urakoze joseph nduwimana aho mu burundi ugira umunsi mwiza
murakoze Eh, bwana irakoze wumvise umurundi joseph nduwimana ati abatubanjirije babyitwayemo nabi ibyo urabivuga mu gitabo cyawe
mu gitabo mvuga icyatumye iyo jenoside ishoboka jenoside yakorewe abatutsi ntabwo biri kure y'ibyo yavugaga usanga amateka y'u rwanda twereka yuko ari ikintu cyateguwe kandi kigashyigikirwa n'ubutegetsi bwariho icyo gihe kikigishwa kigafata imizi urwo rwango rero rwaje gusenya igihugu ntabwo ari miliyoni yapfuye gusa y'abantu ahubwo no kuba izo nzangano n'amacakubiri byarinjiye muri wa muryango wakabaye ishingiro ry'igihugu cyabaye ikintu gisaba igihe kirekire kugira ngo cyongere kubakwa ntabwo rero ndi bujye kure y'uwo munywanyi w'ikiganiro birakwiye yuko abayobozi abafata ibyemezo muri politike bashishikarira guhuza abantu kuruta kubatandukanya
reka tujye kwa thierry deve tuyisenge ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
cyane ndi mu rwanda i musanze mu by'ukuri dushingiye ku mateka y'ibyabaye mu gihugu cy'u rwanda hano iwacu bigaragara ko habayeho ubushake bwa politike hakagenda habaho ibiganiro bitandukanye bigisha abantu bigira aho byageze hakabaho jenoside rero uruhare rwacu nk'abakiri bato cyangwa se urubyiruko icyo numva gikwiriye gukora dukwiye kureba tugafata ibi bitwa ibyabayeho mu gihe cyashize ntidukomere kugendera mu murongo mubi tugahinduka tukagenda tuganiriza na bamwe muri bagenzi bacu baba bagifite imyumvire mibi bumva yuko kuba byaragenze gutyo hari inyungu zindi ziba zirimo kuko hari igihe usanga nk'abantu bafite imyumvire runaka bavuga ati byagenze gutya ntabwo bikwiriye kurangira bose natwe tugomba kwihorera cyangwa se ugasanga umuntu acyafite inzika tukigisha abantu kubabarira na none hanyuma y'ibyo byo kubabarira aba aba abafite ikibazo bakababarirana cyangwa se tukahabaho ubumwe n'ubwiyunge noneho hanyuma y'ibyo twebwe nk'urubyiruko tukagerageza gushyira hamwe tugasenyera umugozi umwe tukareba icyateza imbere abantu imbere tuteshingiye ku moko runaka kuko abemera bibiri ivuga ko twese twaremwe mu ishusho y'imana twese tukubakira mu bumwe tukirinda amacakubiri n'abantu baza batuyobya batwereka ko tutari bamwe ibyo byose tukabyirinda murakoze
urakoze cyane bwana tuyisenge kuri icyo gitekerezo ndumva cyari igitekerezo atari ikibazo
yego
igihe ni igitekerezo
urakoze cyane bwana claver irakoze hari icyo uvuga kuri icyo gitekerezo cya thierry dave tuyisenge
ni igitekerezo cyiza kandi ni nabwo butumwa urubyiruko ruhabwa uyu munsi cyane cyane ko u rwanda turimo uyu munsi nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ibarura rusange riherutse mirongo itandatu na gatanu n'ibice bitatu ku ijana by'abaturage miliyoni cumi n'eshatu zirenga n'urubyiruko ni abantu bari munsi y'imyaka mirongo itatu abenshi bumva ayo mateka ya jenoside yakorewe abatutsi nk'amateka babwirwa cyangwa biga ntabwo bari bahari ariko iyo barebye igihugu babona ubukana ayo mateka yagize mu kugisenya birakwiye rero y'uko urubyiruko rw'ubu rufata uwo mugambi mwiza wo kurwanya icyo ari cyo cyose cyagarura amacakubiri cyagarura gusenya igihugu ahubwo bagashishikarira igikomeza gusigasira ibyagezweho ndetse no gukora ibirenzeho kubera yuko buriya abantu iyo bari mu macakubiri iyo bari mu nzangano hari umwanya mwinshi utakara aho kugira ngo abantu biteze imbere ahubwo bakaguma mu mwiryane ni ubutumwa bwiza rero kandi akaba ari nacyo nshishikariza urubyiruko bagenzi be badukurikiye
murakoze reka twakire twagira yezu marcel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane mazina koko ni marcel ndi i kigali mu rwanda nanjye nsa nk'ushaka gutanga igitekerezo ku ikubitiro nibura nishimiye yuko umutumirwa w'uyu munsi anakora ku rwibutso nk'akazi ke ka buri munsi igitekerezo rero nshaka gutanga nifuza ko yatubera nk'ijwi bagakangurira abantu gusura urwibutso cyane cyane urwibutso rwa gisozi kuko rwo rubumbatiye amateka ya mbere ya jenoside n'igihe cya jenoside nyirizina kubera ko impamvu mbivuga tujya tubona abana batoya cyangwa se muri iki gihe cyo kwibuka muri iki gihe cyo mu kwezi kwa kane ko kwibuka twakiriye kese zisaga mirongo itanu n'esheshatu z'abantu bahakana bakanapfobya jenoside kandi bari imbere hano mu gihugu abo ngabo rero usanga ari abantu bafite abana usanga ari abantu bafite ababyeyi kuko ingengabitekerezo bikomora ku babyeyi babo noneho kubera wenda ko abantu benshi batabasha no gusobanukirwa no gusoma wenda icyo gitabo ariko nifuza ko nka leta watubera ijwi nyakubahwa aba bantu abayobozi bwite abayobozi mu nzego z'abikorera tugira abajyanama b'ubuzima mu tugari tugira abunzi tugira ba midugudu twifuza ko buri komite yose itowe muri buri nzego minaroke minisiteri ya mintu ubumwe ndetse na minisiteri y'umutekano bajya barashyira hamwe nibura bakavuga ati muri uku kwezi intara y'amajyaruguru igomba gusura urwibutso rwa kigali ku gisozi bagasobanurirwa amateka kuko buriya tugira ikibazo kugira ngo umuntu kigere muri iki gihe cy'ukwezi ko kwibuka usange mudugudu ugiye kuyobora ibiganiro no kubwira abandi nawe ubwe ntazi amateka kubera icyo gihe usanga avuga areba mu kirere kubera ko nawe avuga ibyo yumvise ariko iyo yigereye ahantu kuri tere njye nagize amahirwe yo kugera ku gisozi ngira amahirwe yo gusura urwibutso rwa nyamata n'urwibutso rwa murambi ariko hari umuntu kugeza magingo utarakandagira ku rwibutso na rimwe ku buryo ibabyumva akumva ibivugirwa kuri radiyo akabifata uko bisanzwe none rero ubwo akora no mu ishami ry'ubushakashatsi buriya icyagabanya ibyaha n'ingengabitekerezo hano imbere mu gihugu ubundi noneho tugasigara duhanganye nawe ku ikoranabuhanga nawe ariko tuzababwira ukuri ni uko nibura kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda bose babasha gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi nibura rwa kigali ku gisozi rumwe mu nzibutso nyinshi ziri imbere mu gihugu urakoze twagira yezu marcel kuri icyo gitekerezo bwana irakoze igitekerezo cya marcel urakivugaho iki ubona urwibutso rudasurwa bihagije
igitekerezo cya marcel ni cyiza gusura inzibutso muri rusange bitari n'urwibutso rwa gisozi kubera ko niho urwo rubyiruko rubasha kubonera koko ayo mateka rukamenya uko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe igashyirwa no mu bikorwa ndetse n'ingaruka yasize umwihariko rero wa ruriya rwibutso ni uko rufite wenda inzu y'amateka mize ahari amateka arambuye abisobanura siko bimeze ku nzibutso zose ariko namwibutsa yuko hari inzibutso zindi zitandukanye nk'urwibutso rwa murambi narwo ni urwibutso rugaragaza ayo mateka mu buryo bwanditse ariko hakaba hari n'imibiri ihashyinguye inzibutso ni nyinshi kandi abantu bashobora kuzisura bakasobanukirwa kurushaho igitekerezo cye rero nagishimye ariko nkongeraho yuko atari urwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi gusa ahubwo ari uwo muhate wo kugira ngo bamenye aho ayo mateka agaragara hose kugira ngo barusheho gusobanukirwa no kwiyemeza no gufata umugambi wo kugira ngo icyasenye u rwanda kitazongera kubaranga nk'urubyiruko
daniel mugisha ikaze mu kiganiro murisanga uherereye he
baramukije ni daniel mugisha muri finland
amakuru cyaho muri finland
muri finland amakuru ni meza kabisa
igitekerezo cyangwa ikibazo ufitiye umutumirwa wacu
si ikibazo nyumva ari igitekerezo ni nk'inyunganizi ko nkora abanyatitire mwashize ko ari iri interese nyine ndavuga ati reka nanjye sinabura icyo mperera ku iki kintu ku bihugu byacu twese u rwanda n'uburundi duga ku ijambo
nk'uko mwabivuze ngo ati u rwanda n'uburundi n'ibihugu bifite amateka y'ubwicanyi bishingiye ku moko ati byabaye mu bihe bitandukanye mu myaka yaheze bashabaza gute none amateka yo kwigisha urwaruka cyangwa urubyiruko kugira ngo ibintu bihere cyangwa ibyo bigaruke muri kazoza ngeze ngaha rero hakenewe gucamera ko mu kirundi bavuga ngo ubuda gukira indwara ngo arayirata mu burundi n'u rwanda nk'uko mubivuze n'izindi bintu byarabaye ariko hari ingorane dufise ingorane dufise ni uko abantu bakorewe bino bintu cyangwa babikoze ushyitse usanga mpagare ku burundi cyane nko ku burundi usanga nk'ibi byabaye by'ubwicanyi ku mpande zose usanga hatarabaho no kwemera ibyo bintu cyangwa ngo babishyire ku murongo bivanye n'uko nk'ubu mu burundi byahabaye byo kwicana hagati y'amoko abiri ujya wumva abatutsi bavuga ngo abahutu batwishe abahutu ngo ni abatutsi batwishe icyo kintu cyonyine urumva ntibaragihurizaho kugira ngo n'urwaruka baze bagere aho batora umwanzuro babwire urwaruka ati rero byagenze ukure reka tubigenze gutya gusa nko mu mwanya dufatiye ku byo leta ivuga y'uburundi hariho ibimaze gushyirwa hanze ariko nabyo ntibirahurizwaho n'abo bantu nyine ayo moko abiri urumva rero ibintu by'amoko niyo soko yo kwicana kandi ugiye kuraba no mu mategeko y'igihugu mibwirizwa shingiro naho nyine usanga ibintu babivugamo bakanabyemera niyo mpamvu tubona yuko ibintu by'amoko bibyara kwicana bidashobora guhagarara mu myaka ya byose
bwana claver irakoze komeza daniel
sindaheza nari kuvuga nk'akarorero urabye nko mu ibwirizwa shingiro dufite mu burundi riravuga mu mazina rikavuga n'ibitigiri bisangira ubutegetsi ibitigiri ibi n'aba n'aba hanyuma ejo iwacu usanga hamwe na hamwe no muri leta baravuga ati iby'amoko bihagarare kandi n'ibwirizwa shingiro ryo nyine dufite riba ribivuga rikanabitegeka hamwe hagiye hagiye hari kujya umututsi hagiye umuhutu bashaka ngo hagiye umuhutu aho rero aho rero mugisha urashaka kuvuga ko mu by'ukuri hariho kuvuguruzanya hagati y'ibyanditse mu ibwirizwa nshingiro nk'uko mubyita n'ibikorwa mu buryo bugaragara hagati mu bantu
turabisasira indaba wanashaka kubera ko usanga niyo wumva n'abategetsi bavuga wumva umenga ibyo bintu ntibabyemera bakavuga ngo umuntu ngo hakore umuntu ashoboye ikintu ntihakore ubwo bwoko ariko ugasanga n'iryo bwirizwa shingiro cyangwa amategeko y'igihugu aravuga mu mazina ubwo bwoko ndumva ko rero nk'ibintu ibyo ngibyo kandi bibyura bikwega ubu bwicanyi amoko ariko tugeze nk'ahantu umuntu nitwagera tuzotahura ati umuhutu n'umuhutu umututsi n'umututsi twese turabarundi iryo jambo ntiryongere kuvugwa aho nibaza ko tuzokira murakoze
urakoze cyane bwana mugisha kuri icyo gitekerezo bwana irakoze mugisha ati ntabwo abantu bavuga rumwe ku mateka y'ibyabaye mu gihugu cy'u Burundi urubyiruko ntabwo rubivugaho kimwe aho uri aho ngaho mu rwanda kugeza ubu ubona ya mirongo itandatu na gatanu n'ibice bitanu wavugaga ifite icyerekezo ki ivuga rumwe ku bijyanye na jenoside yabaye mu rwanda
navuga yuko ikigaragara ari ubushake bwa politiki bwo guhuza abantu no kugira ngo bagire icyerekezo kimwe niba ukurikira ubuzima bw'u rwanda nyuma jenoside yakorewe abatutsi urabizi neza yuko kurebera abantu mu ndorerwamo z'amoko atari ko bikiri ndi umunyarwanda niyo iza mbere kugira icyerekezo kimwe nk'igihugu nibyo biza mbere ibyo kandi bikagaragarira no mu bikorwa bitandukanye nkavuga rero yuko uko mbibona mu rwanda ni uko urubyiruko rufite icyerekezo kimwe imyumvire yo ni urugendo ari nayo mpamvu ibyandikwa byandikwa kugira ngo n'abagishidikanya cyangwa se abadafite ubwo bumenyi butuma babasha kwihitiramo babashe kubona amakuru ariko tugiye mu mibare y'ibifatika twagiye tubona mu myaka yatambutse umubare w'abaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo waragiye ugabanuka ibyo nkatekereza rero yuko ari kwa kwigisha no gusobanura bituma abantu bumva yuko dushobora gutekereza ibitandukanye ariko ntibitubere impamvu yo kugira ngo dushyamirane ahubwo buri wese igitekerezo cye kikajya mu murongo wubaka igihugu iyo ibitekerezo bihuye rero ari ibyo kubaka buri wese abigiramo inyungu inyungu za mbere abanyarwanda dufite uyu munsi ni ukuba turi mu gihugu gitekanye ari nacyo gituma n'ubwo bukangurambaga ni uko kwigisha bishoboka uko abantu batekanye nkaba numva rero nk'umunyarwanda nk'uri mu rwanda iyi myaka makumyabiri n'icyenda yose irangiye ndetse n'indi izaza ari rwa rugendo rukomeza rwo kugira ngo dukomeze gushyira ibitekerezo hamwe ibitekerezo bigamije kubaka kandi ibitekerezo bitwibutsa iteka ko ahatari ugushyira hamwe habaho gusenya dufite urugero rero rw'aya mateka tuvuga ya jenoside yakorewe abatutsi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu ni umwanditsi w'ibitabo bwana claver irakoze turaganira ku gitabo ateganya gusohora muri uku kwezi transmitting memories in rwanda from a survivor parent to the next generation cyangwa ihererekanwa ry'amateka mu rwanda hagati y'umubyeyi warokotse jenoside n'abamukomokaho samuel king nduwayezu ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
ni mu karere ka gakenke rya muhondo ubwo ni nofu porovesi icyifuzo twifuza kugira ngo amateka amenyekane ahantu hose ni uko biriya bintu u rwanda ruba rwaranyuzemo bya jenoside yakorewe abatutsi byajya byigishwa mu mashuri bikandikwa mu bitabo bigangwamo amafilime ibintu nk'ibyo ubundi nyine kugira amateka atazasibangana
ngira ngo nibyo claver yakoze yandika ayo mateka nk'uko bivuga
yego
urakoze cyane samuel reka twakire andrew kayitare
yego ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
oke mperereye mu mujyi wa kigali kicukiro igitekerezo cyane nk'uko nari nabyanditse mu ncamake ni uko cyane cyane urubyiruko rwakwigishwa amateka yaranze u rwanda bakigishwa nk'uko gahunda ya ndi umunyarwanda iri bakigishwa uko biriya bintu by'amoko kera byari nk'imiryango byari uburyo bwa uburyo bwo kumenya karase sosiyale noneho hanyuma byari ibintu byazanywe kugira ngo biteranye abantu kuko nk'uko nabyanditse ntawuhitamo aho avuka noneho uko umuntu ayo moko ntacyo ashobora kutumarira ahubwo abantu bagomba kuzuzanya bagakundana noneho ikindi nk'uko rero byagiye bigaragara cyane cyane mu ngengabitekerezo yagiye igaragara mu bantu abantu bakuru cyangwa se bari bariho mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nibo bagenda babishyiramo urubyiruko rero abo bantu bakaba bakwiye kwigishwa nabo bagahindura imyumvire bakabona kwigisha bariya bantu b'urubyiruko baba bari kumwe nabo mu mago noneho tukagenda twubaka u rwanda wenda amahirwe yandi ahari ni uko abantu bagenda basaza urubyiruko uko rugenda ruzamuka ngewe uko nyine mbona urubyiruko usanga bo batabishyizeho umutima batanabizi tugakomeza kugenda tubafasha kugenda bumva ko ikibazo cy'amoko kigomba kurangira burundu tukicara ari gahunda ya ndi umunyarwanda kuko umwanditsi yari yabivuze ngira ngo uko nari nasomye ni burundi nabo bibaye nka gutyo bibaye nka gutyo nabo bakagenda ibintu by'amoko bagenda babita ku ruhande bazageraho bigafata intera nk'iyo u rwanda rugezeho ndetse bigacika hagati mu bihugu byombi murakoze cyane andrew kayitare urakoze nawe kuri icyo gitekerezo bwana irakoze andrew kayitare ati hari abigisha amateka bakayigisha nabi ati urubyiruko biragaragara yuko rutaganira kuri ayo mateka y'ibyabaye mu buryo bugamije kubyirinda wowe wavuze ko hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ibihumbi bibiri na makumyabiri wakoze ubushakashatsi bugamije kureba ko mu muryango amateka yaranze igihugu cy'u rwanda aganirwa niba ubwo bushakashatsi bwarashoboye kubona imyanzuro wasanze bimeze bite wasanze aganirwa mu buhe buryo
urakoze cyane kuri icyo kibazo ndetse ntabwo ko ari n'ikibazo gikubiyemo byinshi byanditse mu gitabo ubushakashatsi bwatugaragarije ko ayo mateka aganirwa ariko icyuho kikagaragara mu mateka yihariye y'umuryango aganirirwamo icyo nshaka kuvuga ni uko mu ishuri uyu munsi abana bariga amateka bakiga jenoside icyo ari cyo mu mashuri abanza uhereye mu mwaka wa gatanu mu mwaka wa gatandatu bakabasha kwiga amateka arambuye kuri jenoside yakorewe abatutsi uwo mwana rero wabyize ku ishuri ntabwo yiga inkuru y'ababyeyi be bamubyara yiga amateka rusange y'igihugu iyo agarutse mu muryango rero twabonye ko icyuho ari ukudasobanurirwa bijyanye n'amateka ababyeyi be banyuzemo muri ayo mateka magari tuvuga ya jenoside yakorewe abatutsi aho rero akaba ariho hari icyuho kuko ndagaruka ku muryango cyane wa mwana rwa rubyiruko rwagiye ku ishuri rwa rubyiruko wa mwana dusaba kuziririza ikibi afite abamumurikira mu buzima bwa buri munsi ari bo babyeyi abo babyeyi rero nibatamuganiriza ngo bamenye neza aho amateka ya jenoside yakorewe abatutsi uko bayumva n'icyo bayatekerezaho n'icyo bamusaba nk'inshingano nk'abantu bakwiriye kumumurikira hazaba hari ibituzuye muri bwa buzima bwa wa mwana uri kumurikirwa ari nabyo ngarukaho mu gitabo nsaba ababyeyi mvuga ni ni amateka ashaririye ni amateka agoye kuyavuga bitewe n'uruhande buri wese ariho ntabwo ari uwacitse ku icumu gusa bigoye kuko ku wacitse ku icumu hari ihungabana ryo kwibuka uburyo yabuzabe uburyo yahizwe nk'inyamaswa ariko no ku rundi ruhande cyane cyane ku bari abana ari bo babyeyi uyu munsi bafite nabo ibyo bibuka baribuka se cyangwa nyina wari mu kazi mu kazi ko kwica umunsi ku wundi nawe ufite uwo mwana uyu munsi wabaye umubyeyi afite byinshi yibuka akaba yahungabana ariko akwiriye gutera intambwe ntibyoroshye birumvikana kubwira abagukomokaho yuko umubyeyi wawe yagize uruhare mu koreka imbaga ariko biradusaba kurenga icyo ngicyo ahubwo tukareba ikizamara igihe kirekire ari cyo cyo kurera abadukomokaho uyu munsi nabo bazarera ababakomokaho ni ukuvuga ngo rero gusobanura ububi bw'amacakubiri n'inzangano birakwiriye yuko biba mu ntego z'ababyeyi kugira ngo dukomeze gusigasira ibyagezweho kugira ngo dukomeze kubaka abana n'urubyiruko muri rusange ruziririza icyo kibi kugira ngo amahoro twifuza amahoro tumaze kugeraho mu rwanda arambe
radiyo ijwi ry'amerika twakire leopold leopold kaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika ubanza leopold atatwumva niba atatwumva reka dukomeze buriya mu kanya baratubwira niba atwumva reka twakire james ibyuma ntabwo bitubaniye reka ngaruki iwawe bwana claver irakoze wari uvuze uti ntabwo ah leopold barambwiye ngo arabonetse leopold uratwumva noneho ndabumva ndabumva
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo cyanjye sinumvise neza aho umushyitsi wanutse yatanguriye ariko yewe nagira mfatire ahanini ku ku byo nabonye mwashyize ku rubuga rwanyu
uherereye he leopold uherereye ahagana he
ndi muri canada
yego komeza
ni ukuvuga rero icyo nshaka kuvuga ku bijyanye ni ibyo nshaka kuvuga ahanini ku bijyanye n'intwaro usanga ziba ziri ku butegetsi rimwe na rimwe ugasanga hari ibyo bakora bidatuma abana abana babo cyane cyane bashobora gutahura neza ibijyanye n'uburyo ibibazo by'amacakubiri y'amoko kwigishwa ugasanga ibyo bigisha ku byo bigisha ku mugaragaro muri rusange mu manama hehe ugasanga iyo bageze mu ngo zabo cyangwa hagati yabo sibyo abana babo baba bigishwa ugasanga ikindi nacyo ugasanga hari igihe reka dufatire nk'akarorero ku gihugu cyacu cy'u Burundi nacyo nyine gifite amateka amwe ameze nk'ibyandurutse biba mu rwanda muribuka bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda byo byaragiye mu mateka biravugwa rero usanga hari ibyo bagenda nk'itegurwa rya jenoside mu rwanda byavugwa ku mugaragaro ariko kandi nubwo haba hari abantu bariko baraziyamiriza hirya no hino ku isi byariyamirizwa ko hariko harategurwa jenoside mu rwanda ariko abantu ntibabyumva byinshi byava mu bintu by'ibiganiro byagenda bitangwa ku mugaragaro ariko ibindi nabyo bikagenda biratangwa mu ibanga bihanahanwa na bamwe mu bategetsi batwaye icyo gihe uyu munsi rero naho kandi uri kuraraba mu miryango imwe imwe usanga ibintu byinshi bivugirwa ku mugaragaro atari ibyo bivugirwa mu mazu rero byari bikwiye ko nimba abategetsi baba batwara ibyo bagani ibyo bavuga ku mugaragaro aribyo baganira no mu miryango yabo bereka abana ko amoko amoko twese twajya tuyasangaho abazungu barayazanye batwigisha bigisha amoko ba sogokuru bacu hanyuma turayakurikira ariko uyu munsi tuma tuvuga ngo abazungu batwigisha amoko ugasanga abantu baricana hagati y'amoko kandi twese twaramaze gutahura ko amoko twayazaniwe n'abazungu bayatwigishije ariko mugabo n'ubundi ugasanga tubandanya turi hahandi abantu bavugana bari mu kibazo cy'amoko bagwana ku moko kandi by'ukuri twese dutahura ko amoko twayazaniwe n'aba bazungu kugira ngo bashobore gufata mu ntoki gufata mu ntoki ibihugu byacu ubwo rero icyo icyo reka nk'akarorero nk'akarorero kamwe uyu munsi nyarutsa amasaha arimo araducika
mu uyu munsi dufatiye nko mu burundi muramaze kumva uyu munsi burundi nabo nyine barigisha ko abantu bakwiye kubana neza ariko winjira indani ugasanga hari utundi tuntu tuho mu ibanga murabona nk'ubu hariho nk'amashyirahamwe ariko aremererwa mu burundi ngo yigishe iby'akahise ariko akabyigisha uruhande rumwe akigisha akahise akigisha abana kandi aho kubigisha bavuga ati ikibazo cyarabaye mu gihugu abantu baranjyane zarabaye ariko uyu munsi aho kubigisha ibyo akavuga ngo ababikoze ni ba naka ni ba naka bagenda babwira abana ba naka bakoze ibi bakoze iki icyo kiganiro hari nk'ibiganiro hamwe bakunda kuvuga ngo bimenya ntacyo bitwaye ngo ngo bakoze ibi ba naka aho gushyira hamwe urwaruka rw'uburundi rwose bashyira hamwe ikibazo cy'amoko cyarabaye abantu baricana ku moko uyu munsi rero muze duhinduke twese abantu bazima tumenye ko ikibazo cyabaye abagiteye kera baragiye bari abazungu ubu rero uyu munsi tube abantu twese tube hamwe abarundi babe hamwe ntabera abarundi b'abahutu n'abatutsi ntihabe abanyarwanda b'abahutu n'abatutsi ahubwo abantu bose babe mu by'ukuri mu mu gihugu kizira injyana z'amoko urakoze ikindi nacyo kanongeho gatoya hari ukuntu ikibazo cy'amoko uyu munsi cyorohera bamwe abategetsi mu kugikoresha kuko abanyagihugu bobo kubabwira ikibazo kubabwira iby'amoko bumva umengo ni ibintu nicyo cyoroshye kubumvisha ko babafashije nimba umuntu umunaniye gukora ibi cyangwa ibiriya byanka abana ni amoko abitumye n'ibiriya n'ibiriya cyangwa ibi rero tubona ko ibicuba cyiza ari uko ikibazo cy'amoko cyokwicarirwa abantu bose abantu bose bakigishwa ko ikibazo atari amoko kiba ari inzego ziba zihari ahubwo zigashaka uburyo bwose zokoresha amoko kugira ngo zibandane ibikorwa byazo biba bitari byiza urakoze cyane leopold aho ngaho muri canada bwana irakoze leopold ati hari imvugo ebyiri zitandukanye hari ibyo tuvugira mu ruhame tubwira abantu twabaye abana beza hari n'ibindi tubwira abana bacu turi mu ngo arongera ati amoko yabaye iturufu ry'abanyapolitike kugera ku nyungu zabo bwite ibyo uko ari bibiri wagira icyo ubivugaho
reka mpere ku cya kabiri ndashima kandi nkashimishwa n'uko u rwanda turimo uyu munsi ayo moko atariyo ashyizwe imbere ndi umunyarwanda gukorera hamwe igihuza abaturarwanda ari cyo gishyizwe imbere kandi ku bagenda u rwanda babona umusaruro bitanga none se ibyo ntibyaba ari bwa buryo bwo kuvuga ngo turabivugira mu ruhame ariko ugasanga mu rugo abantu babwirwa ibitandukanye kuko akenshi usanga abantu bavuga bati ingengabitekerezo ya jenoside iracyahari abantu baracyayifite ituruka he kandi abantu bose bari muri ndi umunyarwanda
ni rwo rwa rugendo navugaga ariko reka dushime ko hariho umurongo wa politiki udatandukanya abanyarwanda ni ukuvuga ngo ku kijyanye na politiki ariyo igenga ubuzima rusange bw'igihugu ibintu birasobanutse iyo ndi umunyarwanda irahari kandi ibikorwa bihuza abantu haba mu mashuri mu buryo bw'imyigire bitandukanye n'uko twabibonaga muri cya gihe cyaranzwe n'amacakubiri aho nkavuga ngo rero hari ubushake bwa politike bumaze igihe kandi butugaragariza ko gushyira hamwe byubaka igihugu nk'uko tubibona uyu munsi ukambaza uti rero hari ibivugwa ariko hari n'ibibera mu miryango navuga ngo icyo nicyo nagarutseho cyane mu gitabo kuko ibibera mu muryango ntabwo ari mu ruhame ariko ibibera mu muryango bigaragarira mucyo wa mwana uva mu muryango mucyo rwa rubyiruko ruva muri uwo muryango ruzakora rugakorera ahagaragara niyo mpamvu rero nagarutse ku ruhare rw'umubyeyi mu gukomeza gutegura mu gukomeza kubumbabumba intekerezo cyangwa ibitekerezo bya wa mwana urimo urarerwa bya wa mwana dusaba kumva ko we na mugenzi we uri kurererwa ahandi bagomba kubana mu gihugu bakabana mu mahoro kandi bakabana nk'abanyarwanda ariyo mpamvu uvuga rero ngo kuko ibibera mu muryango tutabizi tutabibona ababyeyi nibumve bumve uruhare rwabo bumve n'ingaruka zo kuba batanga ibinyuranye n'umurongo igihugu kirimo kuko ibinyuranye n'uwo murongo byazatugarura muri ya mateka mabi yo gusenya akaba ari cyo rero nashyize muri kiriya gitabo nongera kugaruka cyane cyane mu muryango nibutsa ababyeyi uruhare bagira mu kurera barerera igihugu kuko umuryango muzima niwo shingiro ry'igihugu byedone ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
yego amahoro cyane yego turaho uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuse
eee ndi bujumbura mu burundi hano nyarutsa umurongo ntabwo umeze neza ntabwo dushoboye kugumana diedone twari kumwe i bujumbura mu burundi reka ngaruke iwawe bwana claver irakoze maze igihe kinini ntagera mu rwanda agiye ku giti cyanjye ariko ndibuka ko ndi mu rwanda byari ibintu bikomeye ko abantu bakoze jenoside babasha gusura inzibutso baba abakatiwe baga rangiza ibihano baba abana babo ubu bimeze bite abantu bakoze jenoside bajya batinyuka kuza mu nzibutso bakareba ayo mateka cyangwa abana babo bakinjiramo mukaganira nabo mukababwira amateka y'u rwanda
biragoye kuko ntawuza afite icyapa kivuga ngo nakoze cyangwa ariko hari ikibitugaragariza cyane cyane ubwo ndavuga ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi habera amahugurwa atandukanye arahuza urubyiruko arahuza ababyeyi ingeri zitandukanye z'abantu muri ayo mahugurwa rero bibaho ko hari abatanga ubuhamya bagatanga cyangwa se bagasangiza bagenzi babo urugendo rwabo rwo gukira ibikomere no kubaho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bamwe muri bo rero dusanga ko ari abakomoka mu miryango y'abakoze jenoside cyangwa se abahawe ibihano bakaba bararangije ibyo bihano bakagaruka mu buzima busanzwe ni uko dushobora kumenya bijyanye n'ikibazo warumbajije abasura urwibutso bafitanye isano ya hafi no gukora jenoside cyangwa se no kuba bakomoka muri iyo miryango ariko ikindi navuga muri rusange ni uko urwibutso rufunguriwe buri munyarwanda wese ndetse n'abanyamahanga baraza ntabwo rufunguriwe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se abatari bari muri iki gihugu buri munyarwanda wese muri kwa gushaka kumenya gusobanukirwa no kumva neza ayo mateka akangurirwa gusura inzibutso kugira ngo amenye nkaba numva rero ahubwo twakwibaza ngo ese kuko niba hari abadukurikiye baba bagezeho urwo rugendo ese baba baragerageje kugira ngo nabo binjire muri uwo murongo cyane cyane bazana urwo rubyiruko bababwire bati dore amateka twakoze yashenye igihugu dore aho yakigejeje musigeho kuko nicyo nagarutse no mu gitabo ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ababyeyi baganire ariko ni no guha inshingano urwo rubyiruko abo bana babo bababwira bati musigeho muzibukire ikibi ntikizongere
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi amasaha ntabwo atubaniye reka nisegure cyane kuri bwana salomo ishimwe ntabwo tubashije kukwakira kubera ko amasaha atumereye nabi nagira ngo nshimire bwana claver irakoze umwanditsi w'ibitabo hakaba yari n'umutumirwa w'uyu munsi ku kiganiro ahaye radiyo ijwi ry'amerika nshimire namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro bwana irakoze wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu
mwakoze namwe bwana mutagoma ndarashimiye reka nshimire na ekipe twafatanije hano ku buhanga bw'ibyuma nshimira n'abanywanyi b'ikiganiro muri isanga mudahwema kudukurikira buri munsi saa kumi mbararikira muri isanga yo ku munsi w'ejo kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mu izina rya bagenzi banjye turabifuriza amahoro n'amahirwe jya turasubirira mu kanya mu makuru ya saa kumi n'ebyiri zo mu rwanda no mu burundi kugeza rero icyo gihe ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese